Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashintan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata amajjii 12 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 3 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti hangaatuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii hangafoota mootummaa Itoophiyaatti wajjin wal arganii mari'achuu isaanii waliigaltee wal hubannoo mootummaa Itoophiyaatii fi kutaa Sumaalee laandii wajjiniin mallatteeffame irratti akka ejjannoo mootummaa Soomaaliyaatii wajjiniin dhaabbattu chaayinaan beeksistee jirti. Waa'ee himannaa yakka duguuggaa sanyii Afrikaan kibbaa Israa'el irratti dhiyeessite akkasumas qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xamuroota sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuuf isin affeerra kan dursu oduudha. Kanas dabarra.
Akka mooltan hordoftoota keenya oduu har'aa kan isinitti himu an Mitikuuf Qaaduuti. Hojjetaan waldaa fannoo diimaa bulchiinsa naannoo Tigraay aanaa imbaasneeyitii keessatti namoota hin beekamneen ajjeefamuu waldichi beeksise. Godina giddugaleessaa aanaa imbaasneeyitiitti konkolaachisaan ambulaansii fannoo diimaa obbo Walduu Aragaawii Barihee. amajji tokko bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan keessaa naannoo sa'aatii shanitti haadha da'umsaaf ciniinsuun qabeeru fe'ee osoo deemu bakka addaa ganda addii gudeem jedhamutti namoota hin beekamneen rasaasaan rukutamee madaa'uun gara mana yaalaatti otoo geeffamaa jiru lubbuun isaa darbeera jechuun waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa beeksiseera. Waldaa fannoo diimaa Itoophiyaatti hoogganaan tajaajila koominikeeshinii sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin gochaa balleeffatamuu qabu jedhaniiru. Bulchaan aanaa imbaasneeyitii obbo Kidaana Maaram Suraafel ajjechaa raawwatamuu hin qabnee fi dogoggora jedhanii waldaa fannoo diimaa Itoophiyaas dhiifama gaafataniiru. Hanga jimaata har'aa amajjii sadii bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaattis namoonni ajjechaa kanaan shakkaman to'annaa jala akka hin oolfamiin kan ibse bulchaan aanichaa dhimmichi hordoffii seeraa jala akka jirus ibsaniiru jechuun maqaleerraa mulgeetaa asbahaatu gabaase.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jiilli addaa kan biyyootaa gaanfa Afrikaa. Haannaa Teechi deetaa ministeeraa kan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Misgaanuu Araggaatii wajjiniin mari'atanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Itti aantuu hoogganaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ergamtuun addaa biyyoota gaanfa Afrikaa har'a Itoophiyaatti deetaa ministeeraa haajaa alaa kan ta'an ambaasaaddar Misgaanuu Araggaa waliin dhimmoota gaanfa Afrikaa keessatti jijjiiramoota mul'achaa jiran irratti mari'ataniiru. Dhimmoota nageenyaa, diinagdee fi gaanfa Afrikaa irratti jijjiiramoota mul'achaa jiran irratti marii ifa ta'e ambaasaaddar Misgaanuu Araggaa waliin taasisuu isaanii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ergamtuun addaa biyyoota Afrikaa. Haannaa Teeteehi fuula miidiyaa hawaasaa isaanii isa X jedhamu irratti ibsaniiru. Waliigaltee wal hubannaa Somaalilaandii fi Itoophiyaan waliif mallatteessan hordofee gaanfa Afrikaa keessatti wantoota mul'achaa jiran irratti mari'achuuf dhiisuu isaanii garuu wanti ibsu hin jiru.
Itoophiyaa keessatti hambaalee ijaarsaa badiirraa eeguudhaa fi qooda fudhattoonni marii akka taasisuu qaban waldaan arkiteektota Itoophiyaa beeksisee jira. Oduu kanaatiif mitikku.
Pireezidaantiin waldaa arkiteekcharoota Itoophiyaa obbo Habtaamuu Geetaachoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin Itoophiyaa keessatti hambaaleen ijaarsotaa akka hin banneef qaamoleen qooda fudhattootaa mari'achuu qabu jedhan. Magaalaa Finfinneetti naannoo Meeksikoo jedhamuun beekamu hoteela Waabee Shabalee cinaatti kan argamu gamoon Loombaardiyaa diigamuu kan morman pireezidaantiin waldichaa gamoowwan durii seenaa qabeessa ta'an akkasii yommuu diigaman hawaasni seenaawwan baay'ee fi hawaasummaa isaa dhaba jechuun ibsaniiru fedhiin misoomaa fi eegumsi hambaaleef taasifamu faallaa walii ta'aa dhufuu kan ibsan obbo Habtaamuun misoomaaf jecha hambaalee kanneen diiguurra lamaan isaa wal cinaa deemsisuun haala danda'amu irratti furmaata kaa'uun barbaachisaadha jalan Itoophiyaatti abbaan amaanaa eegumsa hambaalee eegumsa hambaalee irratti hubannoon akka uumamu. hojjechaa akka jiru ibse gamoon loombaardiyaa akka hin diigamneef mana murtiitti falmaa turuu ibse dhumarrattis gamichi tarree hambaalee ijaarsaa keessaa haqameera jedhamuun diigameera jedhan obbo Maqoyyaa Maammoo hojii gaggeessaan abbaa amaanaa eegumsa hambaalee Itoophiyaa. Abbaa taayitaa eegumsa hambaalee Itoophiyaatti daayirektara olaanaa kan ta'an obbo Ababaa'u Ayyaalaw gamoon loombaardiyaa ulaagaalee hambaaleef ta'an keessaa dhibbeentaa 38 qofa kan guutee fi gamoon tokko hambaalee jedhamee galmaa'uuf ulaagaawwan taa'an keessaa dhibbeentaa 50 fi isaa ol fiduu qabas jedhaniiru jechuun finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase.
walwaraansi gareewwan sudaan gidduutti taasifamaa jiru itti fufee haleellaa xiyyaara waraanaa dabalatee kibba magaala kaartuum keessatti galgala kaleessaa raawwateen namoottan 33 ajjeefamuu isaanii gabaasamee jira maddi oduu ajaansi firaansi pireesii maddaawwan adda addaa waabeffachuudhaan akka gabaasetti haleellaa xiyyaaraatiin namoonni 23 yommuu ajjeefamanu haleellaa meeshaa waraanaa gurguddaa fageenyarraa dhukaasamaniin immoo namoottan 10 du'anii jiru. walwaraansa ji'a sagaliin dura jalqabame kana ajaja waraanaa biyyattii abdulfattaa al-birhaanii gidduu fi itti aanaa isaanii duraanii jeneraal mohaammed hamdaan dagaaloo gidduutti jalqabameen amma ammaatti namoottan kuma kudha lamaa fi dhibba tokkoo fi sagaltama ta'an du'anii namoottan miiliyoonii torba ta'an immoo jireenya isaanii irraa akka buqqa'anii dhaabbileen gargaarsa namoomaatii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsuu isaanii ajaansi firaansi pirees gabaasee jira yommuu gara oduu biraatti darbin immoo chaayinaan kamisa kaleessaa karaa dubbi himaa ministeera haajaa alaa isheetiin ibsa baasteen. waliigaltee mootummaan Itoophiyaatii fi Somaalee laandi mallatteessan ilaalchise akka mootummaa Soomaaliyaatii wajjiniin dhaabbattu ibsitee jirti oduun kun bal'aanaan itti aanee isinii dhiyaata.
Imbaasiin Chaayinaa Soomaaliyaa keessa jiru fuula miidiyaa hawaasaa X isa kanaan dura maqaa tiwutariin beekamu irratti dubbii himaa ministeera haajaa alaa Chaayinaa Maa'ooniing wabeeffachuun maxxanseen Soomaaliilaand qaama Soomaaliyaati jedhe Chaayinaan mootummaa Soomaaliyaa cinaa dhaabbachuun tokkummaa fi abbaa biyyummaa Soomaaliyaaf beekamtii kennitiis jedheera. Itti dabaluunis biyyoonni naannoos dubbii isaanii karaa marii dippiloomaasiin hiikkatu. jennee abdannas jedhe waliigaltee wal hubannaa somaalilaandii fi itoophiyaa gidduutti gaafa amajji tokko bara 2024 mallattaa'e mormuun biyyoonnii fi dhaabbileen kanneen akka yuunaayitid isteets gamtaan awurooppaa gamtaa afrikaa liigiin biyyoota arabaa masrii fi tarkiin abbaa biyyummaa somaaliyaa akka kabajanii fi beekamtii akka kennaniif ibsataniiru gurmuun daldala biyyoota bahaa afrikaa igaad ibsa kamisa kaleessaa baaseen immoo gaafa amajji 18 bara 2024 dhufutti yuugaandaa keessatti dhimmoota somaaliyaa fi itoophiyaa gidduutti amma uumamanii jiran akkasumas haala wal waraansa suudaan keessaa ilaalchisuun yaa'ii taa'uuf beellama qabateera gama biraatiin immoo kamisa kaleessaa magaalaa guddittii somaaliyaa muqaadishoo keessatti. namoonni hedduun gara daandiitti ba'uun mormii waliigaltee wal hubannaa somaalilaand itoophiyaa waliin mallatteessite mormaa turaniiru jala gabaasni ajaans firaans pirees somaalilaand somaaliyaarraa adda ba'uu ishee kan labsatte bara 1991tti yommuu ta'u baay'ina uummataa miiliyoona 4.5 kan qabdu horii mataa ishee maxxansiifte paaspoortii mataa ishees kan qabdu gama nageenyaan somaaliyaa ishee moqaadishoo caalaa nagaa fi tasgabbii qabdi.
yuunaayitid isteets biriteenii fi humnoonnan waloo biroo haleellaa garee hidhattoota huutii irratti fudhataniin bakkaawwan isaan ajaja itti kennaa turan qabachuudhaa fi loltoota isaaniis ajjeesuu isaanii beeksisanii jiru oduun kunis kunooti.
gareen hidhattoota huutii kan iraaniin deeggaraman haleellaa irra deddeebbiin galaana diimaa irratti dooniiwwan idil addunyaa irratti fudhataniif deebbii kan ta'u yuunaayitid isteets biriiteenii fi michoonni isaanii tarkaanfii qilleensarraan fudhanne jedhaniin bakkoota ajajaa garee huutii dabalatee mancaasuu isaanii ibsaniiru humni ajajaa waraanaa giddugaleessaa yuunaayitid isteets kamisa kaleessaa akka beeksisetti haleellaawwan walduraa duubaan garee hidhattoota huutii kan yeman keessa jiran irratti fudhatameen haleellaa kallattii isaanii eeggatan jaatama bakkoota ajajni garee huutii itti kennamu kudha jaha irratti tarkaanfii fudhanneerraa jedheera tarkaanfii haleellaa fudhanne kanaanis kuusaalee meeshaalee waraanaa bakkoota isaan irraa furguggifamanii fi dhaabbilee oomishoota isaanii barbadeessinerras jaleera qondaalli humna waraanaa yuunaayitid isteetsi tokko kan maqaan isaanii akka dhahamu hin barbaanne sagalee ameerikaatti akka himanitti haleellaa amma huutii irratti fudhatameen raadaarii isaanii dabalatee humna ittisa qilleensaa isaaniis rukunneerra kana booda deebi'anii haleellaa hin raawwatanis jalaniiru dubbii himaan garee hidhattoota huutii akka himetti immoo haleellaa qilleensarraan isaan irratti fudhatameen loltoonni isaanii shan du'uu fi kanneen ja'a ta'an madaa'uu mirkaneesse bakkoota haleellaan itti raawwatame garuu hin ibsine haleellaa yuunaayitid isteetsii fi biriitan waliin garee huutii irratti fudhatan kana biyyoonni kanneen akka awustiraaliyaa kaanaadaa neezerlaandii fi baahireenis gargaaraniirus jalameera pirezidaantiin yuunaayitid isteets joo baayidan ibsa kamisa kaleessa galgala kennaniin haleellaan garee huutii irratti raawwatame deebii gareen kun galaana diimaa irratti dooniiwwan idil addunyaa irratti furchaa tureef jedhanii haleellaa xiyyeeffannoo qabu ameerikaa fi michoonni ishee haleellaa hojjettoota keenya irratti raawwatamu obsuu akka hin dandeenyee fi diinummaa dooniiwwan daldala idil addunyaa murteessoo ta'an bilisaan akka hin sochoone taasisan irratti tarkaanfii fudhachuu keenyaa fi ergaa ifa ta'edha jedhaniiru muummichi ministeeraa biriitan riishii suunaak haleellaa gareen huutii dooniiwwan irratti fudhatu kan balaaleffatan kamisa kaleessaa xiyyaaronni waraanaa isaanii haleellaa huutii irratti fudhatame irratti hirmaachuu isaanii mirkaneessaniiru.
Hayyee oduuwwan keenya asirratti xumurreerra amma immoo gara qophii addaatti darbina bara haaraa 2024 keessa yuunaayitid isteetsiin dabalatee biyyoottan addunyaa afurtama ol ta'an keessatti filannoo gurguddaatu taasifamuudhaaf jira akka xiinxaltoonni jedhanitti filannoowwan kanaan wal qabatee karaa sammuu namtolchee yookaan aartifishaal intellijensiin odeeffannoon dhugaa hin taane tamsa'uu danda'uu isaaniitii fi akkasumas nageenya gaazexeessootaa ilaalchisee. dhimmoottan adda addaa irratti kutaalee oduu addunyaa irratti akka xiyyeeffannaan kennamee jiru ibsaniiru gabaasa kiristiinaa kaayisidoo simiiti vo'edhaaf qopheessite kana jaalladhee gammadaatu dhiyeessa.
filannoon pireezidaantii kan arjentiinaa keessatti gaggeeffame odeeffannoo namtolcheen duula filannoo keessatti waan haaraa uumu maal gochuun akka danda'amu agarsiisuuf waltajjii mijeesseera. haaveer miileeyif morkataan isaanii seergiyoo maasa teeknoolojii namtolchee yookaan aartifishaal intellijansi jedhamu fayyadamuun poosteraa fi viidiyoo qopheessuun waa'ee duula filannoo isaanii beeksisuuf maqaa wal balleessuuf yaaluun isaanii ni yaadatama miileey pireezidaantii ta'uun itti gaafatama haaraa yeroo fudhatan kanatti biyyoonni afurtamaa ol filannoo ni gaggeessu isaan keessaa hangi tokko murteessoo ka ta'an. paakistaan meeksikoo fi yuunaayitid isteetsi keessatti argamu waajjiraaleen oduu gabaasan namoonni hedduun kun gaazexeessotaaf qormaata ta'uu danda'a jedhan sanaaf qophaa'aa jiru kileetan wiimers daayirektara olaanaa waajjira riippoorters wizaawut boorders yookaan gaazexeessota daangaan hin oggurre kan damee yuunaayitid isteetsi isaanis akka jedhanitti.
you know press freedom is enshrined in the first amendment but.
beektaa bilisummaan pireesii fooyya'insa heeraa ameerikaa keessaa isa jalqabaa yookiin ammeendament keessatti galmaa'eera garuu siyaasa keessatti namoonni siyaasaa baay'een gatii miidiyaan walabaa qabuu fi gaazexeessummaan akka dhaabbataatti qabu gaafii keessa galchan nu mudachaa jira.
barri filannoo pireezidaantii yuunaayitid isteetsi inni darbe miidiyaalee biyyattii keessa jiran irratti jeequmsa guddaa kan uume yoo ta'u ameerikaanonni duula filannoo weerara dhukkubootaa fi mormii uummataa jal'ina sanyii waliin walqabateen yeroo wal dhaban haleellaa hidhaa fi doorsisa ture kanneen walabummaa pireesiif falmanis galmeessanii jiru filannoo bara reefuu seene 2024 keessa gaggeeffamuun. miidiyaalee fi qormaanni guddaan odeeffannoo namtolchee odeeffannoo sobaa fi waa'ee nageenyaa ta'a dhaabbata intarnaashinaal seentar for joornaalistis jedhamuuf pireezidaantii kata'an shaaran mushaaviin akka jedhanitti.
and that security is both in person whether you're covering rallies or. Or, or things of that nature, you know, candidate events. That has become a deeper issue.
Nageenya yeroo jennu qaamaan argamuudhaan hiriira yookaan wantoota sana fakkaatan innaa gaggeeffaman akkasumas kaadhimamtoonni filannoo waan gaggeessan gabaasuu ta'uu danda'a sun dhimma gadi fagoo ta'edha sodaan nageenyaa ka biraan immoo isa karaa toora intarneetiitiin gaggeeffamudha jedhan yaaddoo mushaabii fi gareen isaanii qaban ka biraan waa'ee sammuu namtolchee yoo ta'u kunis filattoota beekamoo ta'an illee gowwomsuu danda'a jedhu.
generative AI, I should say, is rapidly changing the information ecosystem. And journalists are very concerned and worried about dealing with.
Waan haaraa uumuun kun caasaa odeeffannoo saffisaan jijjiiraa jira. Gaazexeessoonnis baay'ee yaadda'anii jiru. Fakkeessaa gadi fageenya qabu, odeeffannoo dogoggoraa, odeeffannoo sobaa wajjin wal'aansoo qabuuf baay'ee yaaddoo fi yaadda'uu qabu jedhan. Dhaabbati Mooshaabii faa kun gaazexeessoonni meeshaalee teeknikaa fi deggersa oduu sobaa kan ittiin faccisuu danda'an argachuu isaanii mirkaneessuu fi hojjetaa akka jirus mushaabiin dubbataniiru.
We think it's imperative that every reporter frankly become a disinformation reporter. It's affecting every aspect of our lives.
Ifatti yoo dubbanne oduu gabaasaan hundi odeeffannoo sobaa gabaasa jennee yaaduun akkaan barbaachisaadha. Kunis jireenya hunda keenyaa irratti dhiibbaa geessisaa jedhaniiru. Dhaabbati mirga gaazexeessootaaf falmu Reporters Without Borders sarbama seeraa miidiyaalee Ameerikaa keessatti raawwatamu hordofuu fi haalawwan miidiyaaleen kutaalee adda addaa keessatti argamaniif ilaalcha waliigalaa kennuuf lafatti odeeffannoo kuusan hundeessee jira. Waa'ee kanaa Clayton Wimers innaa dubbatan.
We are launching a project right now that's going to examine exactly how big those differences are and where they exist. So, for instance, if you are a reporter in California.
Garaagarummaan jiran hagam guddaa akka ta'anii fi eessa akka jiran sirriitti qorachuuf yeroo ammaa kana piroojeektii labsine qabna. Kanaafuu fakkeenyaa fi Kaalifoorniyaatti oduu gabaasta yoo taate sun muuxannoo oduu gabaasaa saawus dakootaa jiru wajjin wal bira qabame yoo ilaalamu akkamitti isa jedhu ilaalla jedhan.
Bilisummaan pireesii kutaalee biyyattii keessatti hanqinaa fi heddumina miidiyaalee oduu dhimma biyya keessaa gabaasanis ni qorata. Duulli filannoo Ameerikaa keessatti akka itti fufee jirutti xiinxaltoonni immoo miidiyaa irratti amantaan jiraachuun barbaachisaa akka ta'e mushaabiin ibsaniiru.
I think that there is a deep correlation between trusting information.
Kanaaf odeeffannoo amanamaa fi humna odeeffannoo sobaa gidduu walitti dhufeenyi gadi fagoon. akkasumas dhaabbileen oduu hundi amantaa giddugaleessa ta'e godhachuu qabu jedheen yaadaa jedhaniiru. as yuunaayitid isteets keessa ka jiran namoota miliyoona dhibba tokkoof miliyoona jaatamii saddeet dabalatee namoonni tilmaamaan biliyoona tokkoof tuqaa shan ta'an bara keessa jirru kuma lamaaf digdamii afuritti sagalee kennu jedhamee karoorfamee jira. ogeeyyiin akka jedhanitti gaazexeessummaan walaba ta'e deemokiraasii deggeruudhaaf furtuu ijoodha.
Hayyee manni murtii olaanaan kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii himannaa yakka duguuggaa sanyii ilaalchisee Afrikaan kibbaa Israa'el irratti dhiyeessite dhaggeeffachuu torban kana jalqabee jira. Israa'el garee Hamaas irratti haleellaa taasisaa jirtuun walqabatee lammiilee Palestinaayeen irratti duguuggaa sanyii raawwachaa jirti jechuudhaan himannaa Afrikaan kibbaa dhiyeessite kan biyya Israa'el wajjiniin firooma jabaa qabdu yuunaayitid isteetsi mormitee jirti dhaabbanni mirga namoomaatii fi falmu hiiman raayit wooch yaada afrikaa kibbaa akka deeggaruus beeksisee jira dhimma kana irratti gabaasni aniitaa paawuliin voa'dhaaf qophaa'e ittaanee sini dhiyaata.
afrikaan kibbaa himannaa ishee mana murtii yakka addunyaatti kan dhiyeessite israa'el seera duguuggaa sanyii ilaallatee bara 1948. cabsiteetti jechuudhaan haalichas gocha biyya ollaa ishee keessatti raawwatameen walitti fiduudhaan ilaaltee jirti afrikaan kibbaa ministeerri haqaa mootummaa afrikaa kibbaa roonaald laamoolaa waa'ee himannaa israa'el irratti dhiyaate ilaalchisee yaada kennaniin.
our government has approached the international court of justice to prevent the unfolding genocide in gaza.
mootummaan keenya duguuggaa sanyii gaazaa keessatti mul'achaa jiru ittisuudhaaf mana murtii haqaa idil addunyaatti dhiyaateera tarkaanfiiwwan yeroof fudhatamuu qaban irrattis gaaffii dhiyeessineerra kunis waraanni israa'el gaazaa irratti waraana raawwachaa jiru atattamaan dhaabuu akka qabu kan dabalatudha haqa mirkaneessuuf gocha ammeenyaa lammiiwwan faalastiin irratti raawwatamaa jiru xumuruudhaaf sochii waloo hawaasa addunyaa keessatti taasifamaa jiruuf garfageenyaaf kutannoodhaan sagalee deggersaa dhageessisna. hammi gochoota kanaa duguuggaa sanyii waggoota soddoma dura ruwaandaa keessatti raawwatame kan yaadachiisudha.
Biyyi Israa'elii fi dhiyeenyatti deggersa laattu sochii Afrikaa kibbaa kana ifatti mormitee jirti. Isheenis Yuunaayitid Isteetsi. Joon Karbii dubbi himaa mana maree nageenyaa kan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi waa'ee kanarratti dubbatanii jiru.
We have said repeatedly that we believe um, these uh, allegations, this case is unfounded.
Himannaan kun dhimmi kun himannaa duguuggaa sanyii Israa'el irratti dhiyeessuudhaaf bu'uura akka hin qabne irra deddeebinee dubbanneerra. Jechichi waan akka salphaatti gara moggaatti darbatamu miti.
Dhimma kanarratti Waashingtan keessatti waliigalteen hin jiru. Namoottan siyaasaatii fi hoggantoonni waldaalee hojjattootaa tokko tokko waa'ee dhukaasa dhaabuu irratti gaaffii Afrikaan kibbaa dhiyeessite deggeranii. humnoonni israa'el hinaaffaa garmalee akka qaban dubbatu aanga'aan ministeera dhimma alaa yuunaayitid isteetsi duraanii jaash pool dhimma kanarratti yaada kennan qabu.
an israa'eliif ulaagaan addaa kan olaanaa yookaan gadaanaa jiraachuu qaba jedheen falmu salphaadhumatti kan hin falmaa jiru ulaagaan idil addunyaa kan michoonni keenya keessatti argamuu qabanii fi achi keessattis argamuu qabnu jira. dhimma israa'el ilaalchisee seeronni salphaatti cinaatti hafanii bira darbaman haala adda ta'een hiikaman yookaan immoo haala adda ta'een itti hojjetamaa jiran akkasumas mala yuunaayitid isteetsi olaantummaa seeraa idil addunyaa ilaalchisee itti fayyadamtu wajjiin kan waliin simanneen fakkaatu.
Afrikaan kibbaa yeroo dheeraadhaaf dhimma saba Paalestaayin deggeruudhaan beekamti. Pireezidaantiin Afrikaa kibbaa duraanii Niilsen Maandeellaa ittuu sabni Paalestaayin bilisummaa isaa hin gonfatin bilisummaan keenya guutuu ta'uu hin danda'u jedhanii turan. Akka xiinxaltoonni jedhanitti dhimmichi haala Israa'elii olii kan ta'edha. Yemmuu biyyootanii fi jaarmiyaaleen ijjannoo Piriitooriyaa deggeranu baay'achaa jiranu kanatti. Dhimmichi bu'ii dippiloomaasii Waashinteen irratti dhiibbaa akka qabu himamaa jira. Keessumaa yoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ejjannoo mana murtii isaa deggere dhimmichi bifa biroo qabaachuu danda'a. Mikaa'el Waalsh rakaa yookiin Inistituutii qo'annoo imaammata alaarraa waan jedhan qabu waa'ee kanarratti.
Dhimmichi biyyoottan deggersa meeshaa waraanaa deggersa hojii tikaa kennaa jiran. warreen waa hunda kan hojjetaa jiran ka gaaffii keessatti fidudha. Kanaafuu sun hariiroo Yuunaayitid Isteetsi addunyaa biroo waliin qabdu irratti dhiibbaa guddaa kan yeroo gabaabaa qofatu hin taane kan yeroo dheeraa keessatti mul'atu qaba. Akkasumas dhimma kana irratti yoo sababni argame jiraate hooggansa mirga namoomaa Yuunaayitid Isteetsi addunyaa irratti taasisaa jirtu ni salphisa.
Dhiyeessiinii fi dhaggeeffannaan himannaa torban kana keessa raawwata. Manni murtichaa murtoo dhumaa kennuudhaaf garuu waggaa dheeraa akka itti fudhatudha eegama. Kunittuu kanaan jiru gaazaa keessatti waraanni itti fufee jira. Lakkoofsi namootaan du'aniis dabalaa deemuusaa maatiiwwanis dararamaa akka jiranu ibsa. Gabaasni Aniitaa Paawol VOAdhaaf qopheessite. Dhimmuma haala mana murtii addunyaa kanaan wal qabateen Daariiktarri dhaabbata mirga namoomaatii fi falmuu Human Rights Watch Taaraanaa Haseen yaada Afrikaan kibbaa duula waraanni Israa'el Gaazaa keessatti taasisaa jiru irratti qabdu dinqisiifatanii Israa'elis akka murtoo mana murtii addunyaatii fi abboomamtu dhiibbaa gochuu irratti hawaasni addunyaa akka itti gaafatamummaa qabu ibsuun isaanii gabaasameera.
Ayyee amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa laphata. Mooraawwan koolejjitootaa fi yuunivarsiitoota Ameerikaa keessatti waa'ee fayyaa sammuu barattootaa ijoo dubbii ta'anii dubbatamaa jiru. Barattoonni idilee addunyaa biyyoottan adda addaa irraa dhufanii yuunaayitid isteetsi keessatti baratanus yaaddoon kun jiraachuu isaa himanii garuu waanuma eegamu ta'uusaa ibsaniiru gabaasa Laawuraa Bool jaallanneetu harkaa qaba waliin caqasu.
Waa'ee fayyaa sammuu dubbachuun uumamaan kan dhufudhaa jedhan Allaayinaa Teelar daayirekteera gameettiin waa'ee fayyaa barattootaa yuunivarsiitii meerimaawunt arlington virjiiniyaa jirurraati.
mental health impacts really kind of everything that we do. College is a really challenging time for students. Um, lots of changes, um, just Fayyaan sammuu dhuguma waan hojjennu hunda irratti dhiibbaa qaba. Yeroon koolleejii keessatti dabarsan dhuguma barattootaaf qormaata. Akkaataa guddina qaamaaf sammuu qofaa yoo ilaalle jijjiirama baay'eetu jira. Ga'eessonni guddachaa jiran dhimmoota eenyummaa isaanii hojii akkamii qabaachuu akka barbaadan irratti maal irratti ga'umsa yookaan dandeettii akka qaban waliin waan wal qabatan hedduutu isaan mudata.
Barattoonni biyyoota addunyaa garaagaraa irraa dhufanii mooraa yuunivarsiitiiwwan yuunaayitid isteetsi keessa jiran keessumaa rakkoo cimaa akka qaban innaa dubbatan.
They're in the middle of two different cultures. I think they have their home culture and they're trying to navigate a new culture.
Aadaa adda addaa lama keessa kan jiran natti fakkaata. Aadaa biyya isaanii qabu. Achiis aadaa haaraatti madaquuf yaalaa jiru. Kunis dhiphina guddaatti uuma.
Kana malees danqaa afaan wallaaluu jira. Dhiphina hanqina maallaqaa irraa madduu fi maatii ofii dhabuurraa madduutu isaan mudachuu danda'aa jedhan. Barattuu Yuunivarsiitii Meerimaawunt waggaa tokkoffaa akka taate Aanujiin Chaandmaanii Mongooliyaa irraa dhufte akkas jetti.
I was kind of depressed because of homesick and Torban darbe sababan maatii koo yaade dhibbadheen ture. Itti baraa kanan jiru ta'us sirreeffamaa jiraadhus wanti natti hir'atu yookaan qaawwaa natti ta'e kan akka manaaf maatii koo dhabeen jira.
Tajaajila wal'aansa fayyaa fi gorsaa argachuuf galmooftee jirti aanujiin.
Well, I think uh, mental health is important and well-being.
Sammuun fayyaa ta'uu waliigalaan fayyaa gaarii qabaachuun waan barbaachisaa natti fakkaata. Garuu biyya koo keessatti namoonni waa'ee fayyaa sammuu dhimma hin qaban. Asitti immoo namoonni dhimma itti ba'u. Kun faayidaa guddaa asitti argaman keessaa tokko.
Barataan Yuunivarsiitii Meerimaawunt waggaa tokkoffaa akka ta'e Aayush Paatal biyya Hindiirraa kan dhufe yoo ta'u ammaaf haala gaarii keessa jiraachuusaa dubbata. Garuu yuunivarsiitichi yeroo hundaa fayyaa sammuuf tajaajila kennu simatee jira.
Mental health is the most important thing that individuals should have because I was in depression and I didn't notice in my 12th grade. When I'm in US, I...
Fayyaan sammuu waan namoonni dhuunfaa qabaachuu qaban hunda caalaa barbaachisaadha. Sababiin isaas ani dhiphina sammuu keessa waanan tureef hanga kutaa kudha lammaffaa ga'uttuu hin hubanne. yeroon ameerikaa keessa turetti waan kana hubachuu danda'een jira.
ayyaana dhufaa jiran kanatti mooraa keessaa ba'uudhaan guyyaa dhaloota gooftaa yesus gammachuun akka kabaju dubbata paatel.
I'm gonna be around the Arlington and seeing the trees and jingle bells. Yeah, that's gonna be exciting.
Naannoo Arlington deemeen mukkeenii fi faaruu ayyaana qillee yookaan kirismasiif qophaa'an arguufiin jira. Waan gammachiisaa ta'uuf deema.
chaanaadmaaniin akka jettuutti namoota waliin yeroo hawaasummaa qabaachuun baay'ee akka ishee gargaaruu fi waan gaariin akka itti dhaga'amu dubbatti.
namoota waliin ta'uun gosa qorichaa keessaa tokkodha.
barattoonni biyyoota addunyaa garaagaraa irraa dhufanii yuunivarsiitiiwwan ameerikaa keessatti baratan rakkoo isaan mudatu keessaa akkaan dafanii. dandamachuu akka danda'an ogeeyyiin fayyaa kanneen achi keessaa hojjetan kan dubbatan yoo ta'u kunis qormaata guyyaa guyyaan jireenya mooraa yuunivarsiitii keessatti mudaturraa akka dandamatan isaan gargaaraa jedhu.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabnu kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo daat koom jedhaan nu ergaa karaa feesbuukii tiwutarii fi inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu sagantaa keenya sanbataa fi dilbataa karaa raadiyoo saatelaayitiin tamsa'u keessattis qophiiwwan haaraa daballee jirra dhaggeeffadhaatii yaada keessanii nu kennaa. Ulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu tuujuubee horaa pirooduusariin keenya Nugusuu Taammire gulaaltonni viidiyoo Girmaa Daggafaatiifis Isaa Ishannaa fi ogeessonni teeknikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture amma fuqaaduu morodaa waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya idilee bixataatii namoo walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.